hello my correct people. hmm i wan carry another one come for now again no. Oh. o shebi na see say tade nikawo don't big tade nikawo is a very very big boy according to the Jason and i dey hear hmm They say tade nikawo they ask im mama say now when he go give him brother or sista ew oh. tade nikawo be four years this year That's he big. That's he fine. That's he resemble his papa. Resemble his papa, no be small. Welcome to BC TV. Now today be the first one that they come across my channel. Don't forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime they carry gist they come on a good see and for those that they go they can go go bless Now they dey talk about royal home Nigeria celebrities for here please subscribe and share thank you hello my correct people. hmm dem say priest adenika according to the gist wey i hear oh, i no dey there say he ask his mama say when his mama when he go give him another baby my people. They say as soon as he talk that thing, say queen naomi come burst into tears shebi una know say priest adenikawo alejo ehem una know say priest adenikawo is is going to four years right na three years old na im be na see the way priest adenikawo look like e vomit im papa come down well well hmm. na three years old na im dey e dey go four years so dem say as soon as he come ask that kind of question because e get one this thing. wey kunami dey do for her this thing, for her eh, facebook something for her facebook Uh -huh, When as she dey there na so tadenika go come come tadenika go come pass so na for there we for see dis gist when we carry come so my correct people as i see the Jesus now say no i go torchlight am make everybody see am my correct she be una know say as queen Ami dey for school she no she no want get belle she wan finish her school because she dey for school university she wan finish more see all those lie lie talk when all these people dey lie make una dey leave dem anyway if i say that they like they will say your con con right on con eh, right, wrong for my gist you understand so queen Ami dey school They say queen Ami dey do her masters she's not she don't finish her bsc she dey do her masters direct and after bsc two years na be masters right is it two years or one year i don forget so after her masters then <laughs> as i see queen so <laughs> may i believe say queen go do dis eh, in the professor i dey tell una i dey tell una say queen go do professor doctoring degree una go see am na because di challenge an insult was too much but kabiyesi palace the challenge and insult was too much now now dem dey cause ah you no go school you no do this one ah kabiyesi wife no go school you no do this one and kabiyesi come come out that day He come come begin dey call dia ah, wife This one get this one This one get this one and you don forget say queen naomi dey school so now queen that dat one dey say ah tade uh, Ooni of eh, queen Naomi they wait they wait um, you no wait e dey go school after queen don't don go school tade you go hold on queen Naomi will give you a good vibes you know is she's your your mommy you have you will have uh, brothers and sisters you have two more you understand so my people, queen hmm, army no get miscarriage e no get any time when queen army take get miscarriage for her marriage as soon as queen army comot for oni of ife palace when she see she re she was now ready to come back as she come ready to come back The everybody know say i come talk am she come marry um as she ready to come back she come withdraw na no why she withdraw na dat time oni of ife just dey announce say go marry this one marry this one When e wan marry all the whole queen at the same time na im winami come up with withdraw because after we don beg am talk talk make winami go back That time e come accept to go back but later on again we come hear another one again my pipo wen oni of ife dey pack women and meanwhile that time when I'm gonna remove that post -huh, that post when she writes that time she can't remove am Can't remove everything as she remove that post everything was not okay but only of ife come fucked her up you understand i believe say only of ife just wan do payback since that only oni of ife no divorce queen ami o oh. not divorce her but they are talking my correct people. e get di gist wey i hear when he open my mouth This one and family when i know when i they deal with and they talk to queen may not get any miscarriage my people. so anyway I hear say they say queen ami na so physical realm spiritual realm e can't go get miscarriage He say make i tell una say na lie dem dey lie e get many things wey dem dey talk i no just want to dey come because if i come eh <tsk> when queen army dey dey e don tire as dem take dey spoil her name that that is spoiling of name o oh. because queen army don tire for all this talk you understand when dem dey come talk every day dem must talk talk different kind of thing things wey e do things wey e no do some people just use her name take open channel They just use queen amina take open channel When be say she say she not even dey palace and they go they rough her name They go they talk about her They go they talk about her son bring like this one Now when she carry now she bring her pikin picture by herself And she bring the the this thing so you suppose to know say no we say di they were doing a eh, selfie so the pikin pass Now she recorded am by herself. You understand? She was there and she's recorded it. My people. I know say people must get them for outside. Queen Naomi and Ooni of Ife, they are not quarreling. They are in a good rapport. They dey rap, they talk. So nothing be anything. Queen Naomi is going to school and he go finish that school in Jesus' name. He go finish the school. Everything will be fine the son when it is time for her to have more children she go get you understand she go get more children two to eh, three its okay so my people pipo abeg make una leave una own comment according to wetin una watch thank you god will bless you una thank you no forget to subscribe